dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radiyo no kuri interinete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi twagiteguriwe na mugenzi wacu frederic nkurikije frederic mbanze ngushimire kubateguye ikiganiro dusangire ijambo y'uyu munsi ishamikiye ku kiganiro muri isanga mwumvise watubwira icyo wibandaho n'iki mu kiganiro cy'uyu munsi mu kiganiro tugiye kuvuga hanini ku mabanga mashasha mu nzego mpuzamakungu uburundi bugiye kurangura ku igenekezo rya mirongo ine na rimwe ry'uku kwezi kwa kabiri urundi bwaratowe eh, mu kibanza cyo kurongora umurwi udasanzwe wiga ingingo hamwe n'imigambi ngenderwako y'ishyirahamwe mpuzamakungu ukongera ukaniga uburyo bwo gukomeza iryo shyirahamwe mu ndwi iheze naho ku igenekezo rya cumi n'umunani ry'ukwezi kwa kabiri bwaratowe mu kibanza cya vice perezida agira gatatu ubumwe bwa afurika mu kwezi kw'indwi ku mwaka uheze naho perezida w'urundi evariste ndashimiye yaratowe mu kibanza cyo kurongora ishyirahamwe ryo mu bihugu byo muri afurika yo mu buseruko ya se abahinga bakurikiranira ibintu hafi bavuga ko ivyo vyose vyerekana ku Burundi buriko burizigirwa kandi buriko burasubizwa mutamana mu kiganiro muri saga cy'uyu munsi abahinga bakoze igihe kirekire mu mashirahamwe mpuzamakungu hamwe n'abahinga bakurikirana hafi politike yo muri afurika n'amakungu baratubwira mu buryo butomoye amabanga abatetsi batoye muri ivyo bibanza bajejwe hamwe n'insiguro y'ibibanza nk'ivyo bikomeye bihawe igihugu cahitiye mu ngorane za politike abatumire bacu uyu munsi ni ambasaderi Gamadiel Ndaruzaniye yahoze aserukira Burundi mu ishirahamwe mpuzamakungu ni ndaruzaniye yarabaye kandi n'umushikiranganji Burundi ajejwe indero n'inyigisho yarakoze kandi mu bijanye n'ibikorwa byo gucungira umutekano kandi yarakoranye cyane n'ishyirahamwe unesco igihe yari umushikiranganji w'uburundi ajejwe indero n'inyigisho muri aho ambasaderi ndaruzaniye mwaramutse neza frederic aho murakomeye ngaho aho muri ni amahoro ni amahoro murakoze ni byiza cyane rwose eh, turi kumwe kandi na ambasaderi fred ngoga gateretse akora mu ishyirahamwe ry'ubumwe eh, bwa afurika akaba ari umuhanuzi mukuru eh, mu biro bya komiseri eh, ajejwe amahoro n'umutekano eh, muri aho fred ngoga gateretse ndakomeye cyane fred mwakome- mwakoze kudutumira ni byiza cyane rwose ndazi wewe ko uvuye mu rugendo kandi watwihanganiye kuba u- ugishika ubu nyene ukaba witabye telefone ni byiza cyane rwose wakoze murakoze cyane rwose Eh, twari kuba turi kumwe kandi na delegasiyo sakizimana ariko ah, mu kanya turungiye ubutumwa avuga ko ah, ari ahantu ah, hatoroshe ah, asa n'uwagize ingorane ah, Deogratias- deogratias nawe twari twamutoye kuko eh, yarongoye n'ishyirahamwe eh, siride eh, ryari rijejwe ibiganiro gutatura ama- vyo gutatura amatati ariko nibaza ko ahejeje ashobora kuba ashobora kudukurikira muri iki kiganiro nagomba rero dutangwe kuri mwebwe eh, ambasaderi eh, ndaruzaniye mwarakoze mu ishyirahamwe onu nashaka mutubwire mu majambo make amabanga yahawe burundi ayo mabanga avuze iki abantu barangura iki Eh, murakoze cyane Na- nategereye ibyo mwavuze mugabo ibyo nzi muri onu ni uko uburundi bwatowe muri iyi asambure senahare iriko irakora yo kuba visi perezida de de l'assemblée générale hanyuma umuseke umuhinga ntaseruke burundi eh, muri onu n'ubu aherutse kuvuga yuko yaronse amaranga yo kurongora eh, igice kimwe cyihweza amahoro n'umutekano eh, kandi yaremeye ko azofasha nzi neza exactement titizaje uno munsi mugabo ivyo nuko tumenya yuko uburundi hamwe n'ibindi bihugu ijana na mirongo icenda na bibiri ijana na mirongo icenda na bitatu ifise ububasha bwo gufasha muri onu kuko eh, kiri muri iryo shyirahamwe kugira rero batorwe kuri icyo kiringo ni uko baba bihweje ingene bakurakuranwa barakuranwa muri ivyo bi- muri ivyo bibanza mugabo n'iteka rihambaye zashinzwe uburundi nifuza rero gushyigikira icyo kintu ngasaba yuko uwo mushinya ntahe leta yomushyigikira kuko haragoye gukorera akore neza amabanga yashinzwe kandi nibaza ko azobikora Ha- hari abavuga ko eh, kubura uburundi bwahora mu ngorane za politike bukaba buronse ikibazo nk'ico ari ikintu gihambaye cane rwose ku bwanyu icatumye butorwa n'iki icyatumwe butorwa n'amategeko ya onu niko agenda uri mu ishyirahamwe wese si n'ibyo gusa aratorwa murabona ko no muri afurika mu minsi iheze uburundi bwagenwe kuba umukuru arongoye inama y'abakuru b'ibihugu mu mwaka wa mi- wa bihumbi bibiri na gata- na mirongo ibiri na gatatu icyo cyose ni uko bag- babona yuko icyo kintu agezemo abishobora kandi abyemeye icyo rero ntitwogiharira ko cyane rwose ntikijanye n'ingorane dusize mu burundi kijanye n'uko kumbure leta y'uburundi ubu yemeye kurangura amabanga yemeye aho yinjiramo muribuka kera kuri perezida nkuru nziza ntiyigeze atorwa ngo arongore Eh, iyo inama ya eac yarasiba ko yarafatiriwe n'ibindi kumbure mugabo I- ivyo ntivya- ivyo ntivyari vyavuye ku ngorane uburundi bwarimwo ubwo no nta ngorane zabukuyemo ntiba- ntibwemeye gukurikira kumbure kumbure zariho za perezida wa muperezida atabishoboye mugabo ubu urabona arabishobora kandi ingorane kumbure ziracariho kumbure zaragabanutse mugabo ziracariho ariko ashoboye gufasha muri iyo nama akarongora iyo nama ibibazo biri mu bihugu bya- by'ubuseruko bwa afurika agashobora kurongora amanama y'abakuru b'ibihugu guhiga bitora inyishu siwe ayitora itorwa na bose nibaza ko ari iteka ry'uburundi ni iteka ry'uburundi basaba yuko bwokwitaho gusumba uwo mubano mwiza muri afurika ambasaderi fred ngoga gateretse ikibanza ca vice perezida wa gatatu eh, mu bumwe bwa afurika n'ikibanza kimeze gute umutegetsi ari muri ico kibanza arangura ayahe mabanga murakoze cyane rwose kumpa ijambo nagira mvuge ko twebwe mu bumwe bwa afurika eh, bikorwa ukuwundi ubwa mbere na mbere ni ukuvuga yuko uburundi bwabanje gutorwa mu bihugu bya afurika centrale kuko muri eh, union africaine mu bumwe bwa afurika uburundi buri muri afurika centrale rero mwumva twigejwe na- n'ibihugu byose byo muri afurika afurika centrale Hama ikindi bigira kabiri naco ni ukugira ngo uburundi butorwe ni uko mu by'ukuri bashimye intambwe uburundi bumaze kugira muri iyi myaka ibiri iheze busubira kune- kunegura imigenderanire n'ibihugu bibanyi eh, kuganira n'ibindi bihugu eh, bya- bya- byo hanze hama rero bose bagashima n'intambwe yo yo kunywanisha abarundi tugeze ko baravuga bati reka tubatera intege hanyuma ni uko rero uburundi bwatowe mugabo icyo bivuga ni- bivuga yuko mu mwaka wa mirongo ibiri ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu uburundi aribwo buzoba buramutswa i- ishirahamwe ry'igihugu bwa afurika nico bivuga mu by'ukuri hama nagenda hafatire n'akandi kagenda bamenyeshe n'iki- n'ibindi mutari muzi ni uko uretse ko batowe gusa ngo babe visi perezida wa mu- mu- wa- wa kansi ya gatatu uburundi buzotwara eh, mu mwaka uza eh, komesa hama umwaka ukurikira w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na- na- na bine uburundi buzoramutswa bame- nako nako na na mirongo ibiri na gatanu uburundi buzoramutswa eh, ikibanza cy'umukuru w'ishyirahamwe rya rya serasi urumva rero ibyo byose ni- ni- ni kwerekana yuko abantu bashima intambwe igihugu cyacu kigeze ko kandi no kubitera- no kubifata mu mugongo no gutera mu ntege
E- e- murakoze cyane Eh, murakoze fred eh, ambasaderi fred ngoga gateretse muravuze ko eh, cane cane kugira ngo urundi ruronke ivyo bibanza ari uko eh, amakungu ashima intambwe bugeze ko ariko dusubiye inyuma hariho amakuru ejo bundi yatangajwe y'abantu bahagaritswe bahagirizwa kuba bari bagiye mu nama muri uganda Eh, hanini benshi ni abakorera amashirahamwe atagira inyungu za politike canke amashirahamwe eh, ashira imbere agateka akazi na muntu Eh, ivyo ntibishobora kuba bimeze nk'agatotsi kuri kuri iyo ntambwe yo gutera imbere ivyo bihugu vyarimo turazi ko Burundi bwavuze ko bufite ico bubagiriza ah, ko bakoresha amafaranga batazi iyo yavuye ibi- ibi- ibintu byinshi ivyo ntibishobora kuba ari nk'intambamyi muri kazoza Eh, ku bwanjye icya mbere nababwira ni uko icyo kibazo ntacyo nzi ntacyo na- ntacyo ndiga neza cyangwa ntacyo naronka kuko n'amakuru mugabo icyo navuga ni uko ah, u- ni ukureka ubutungane bugakora nko mu bindi bihugu byose Eh, mugabo sinzi rero eh, sinovuga kuko byinshi kuko ntabyo nzi mugabo icyo nzi ni uko eh, ura- ura- hari ibintu by'agateyakazi na muntu eh, ingorane ntiza- ntizibura mugabo i- igihambaye ni uko abantu baba bafite ishaka ryo ku- ryo gukemura ibibazo no kuraba ukuntu twova aho twari turi tugatera imbere kurusha Eh, murakoze fred ngoga gateretse tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika turi kumwe n'umunywanyi isa prosper muri aho isa prosper M- muri hehe ni vyiza cane gose urafise ikibazo urafise iciyumviro turi kumwe n'abatumire babiri ambassadeur eh, fred ngoga gateretse na ambassadeur gamaliel ndaruzaniye eh, kugira ngo wishure ibibazo bijanye eh, n'amabanga urundi bwaronse ejo bundi muri onu eka no muri ishiramwe rya afurika duga kw'ijambo ikibazo c'imviro murakoze cyane murakoze cyane kuko uwo mwanya rero nibyiyumviye bwa mbere nagomba nanjye imbere nyine ikibazo kugira wacu ndayikiriza ariko iteka dukeye kuba turamutse ubu twari mu bibanza bibiri haba ku ishyirahamwe ry'amakungu cyangwa muri afurika utangiye kubimenya gatoya ubundi mu mwaka uheze ibyo tutari turafatiye hariho amashyirahamwe akomakomeye yo mu bihugu mpuzamahanga abyagiriza ko biba bitubahiriza agateka kazina muntu hanyuma rero kuba uyu mwaka noze ibi bibanza bibiri by'ubutwari ni uko babonye bivure ko hariyo byavuye kandi hariyo buriko burajya hanyuma intwari yacu ntoribishimira cyane kuko baraba n'ubutegetsi bizi baraba igenga cyane baraba ijambo n'ubusibu cyane hanyuma rero icyo nagomba gusaba nka mukuru ngo dusabe nk'uko aronse aka kazi gakomeye n'akazi gakomeye kuba umutware akomeye novuga ni kwisi nuko yogira itaresize abo yakwiriye nibirije mugenzi wanjye ibyo ariko aravuga integuro yihari yo mu myaka iri imbere iyo nteguro iroshoboka ari uko twabyifasemwo neza umugama wacu yabyifasemwo neza akagenda atera ajya imbere ibikorwa byose bikagenda bijya imbere bikurikirana kuko iyo bitagiye bijya imbere gatera bagisubiza inyama natatera koroka bagomba dusabe rero bagire umwete cyane gusumbya abo bakwiriye kuko n'ibyo bibanza biri n'iyo myaka mbere y'igitondo gusa muri bibiri na mirongo irindwi na kangahe ibyo bifite uwo mu mwaka ujya tuwumve basingiye n'ibyo bibanza rero rero ahanini twari gukenguruka iyo kunyuza n'abandi kugira bagire ibyo bibanza kuko babona uburinda bwavuye iyo bwavuye iyo butera bijya ari beza cyane murakoze murakoze isa prosper ku vyiyumviro mushikirije raka- reka ivyiyumviro vyanyu tubihe ambassadeur gamaliel ndaruzaniye aravuze ko no kugira ngo ah, uburundi bubandanye buronka ibindi bibanza muri kazoza bikomakomeye nuko ah, bobandanya batera imbere bagakora ibikorwa eka vyo guteza imbere burundi eh, n'abarundi ico ciyumviro ca isa prosper mu kivuga kwikiriye ambassadeur gamaliel ndaruzaniye Na- nagomba kuvuga yuko ibyo bi- ibyo bibanza uburundi burimwo ni kubera amategeko agenga izo nama z'isi ba- dusanzwe turimwo mambo muri onu rero ko uburundi butorwa ni uko hageze ko butorwa kandi umutegetsi ari akemera kubya- kubijamwo yewe narabishima ivyo rero kuko igihambaye ako kazi dushinzwe abashinga ntaye bashinzwe ningene kazorangurwa kugira gashimishe ivyo bihugu byabashizeho nico ngira ngo twoshimikirako n'ayahandi gushima nandi ndashima ndabikunda mugabo ntibijanye n'ingorane dufise zindi mu gihugu hagati nizo zama zituzirika izo nazo nyene nk'uko mwabibonye muri oyua mushingantahe gateretse aramfasha sinamuramukire murambabarira nariko ndakora utundi murashobora kuramukanya yego cyane twariko akera dayeri ndacyana Yego cyane muramutse rwose.
icyo nagomba gushimikira ko rero ni icyo uburundi buzoshobora kurangura muri ayo mabanga dushinzwe muri O- muri onu ndibaza yuko abakora O- muri onu muri ambasade nzi ko bakwiye neza kubera ibyo ibyo si iby'iwanjye ambasade arabibona ni iteka rihambaye hari igikorwa rero gihambaye gishinzwe uburundi twokwitaho leta yo kwitaho gusumba igashigikira ivyo muri eac kuba umukuru wa eac cyane cyane akarongora inama y'abakuru b'ibihugu by'ako karere mu kibazo cyerekeye umutekano muri kongo yo mu buseruko muri kongo mu buseruko rero uburundi niho buri u rwanda niho buri ni ikibazo gihambaye n'iteka rihambaye bateye umukuru w'igihugu cacu kugira afashe ku- ku- ku- gu- gufasha kugira abashinzwe icyo kibazo ko bagitorera inyishu bajye hamwe abarongoye bakurikize ibyo bemeranije n'iteka rihambaye ariko n'umuri- ni umuzigo uhambaye naho nyine nasaba yuko barundi cyane cyane aho ku- kumutera amashurwe iminsi yose ahubwo muterere ibyiyumviro uko yokora kugira ngo ibyo bamutumye ngo amahoro aboneke agira imana imuje imbere amahoro aboneke akibirongoye ibyo rero nibyo nibaza ko bihambaye abarundi mwofata mugashyigikira umukuru w'igihugu iwacu w'uburundi ashinzwe ayo mabanga uno munsi Ntitu- ntitugume mu mu ngorane z'i burundi kumbura hari nazo ngorane z'i burundi zotora umuti muri ivyo bintu bariko barakora kugira amahoro aboneke muri kongo Eh, muri eh, yatse bizokurikira kumutora mu zindi nama ni byiza uzoraba aho bazoba bageze ariko byo batowe mu murino minsi ndabasaba yuko abarundi bose bogerageza gushigikira ivyo bikorwa kugira uburundi bugire icubahiro ko bwafashije mu makungu ko bwafashije muri eyase ko bwafashije muri onu amahoro akagaruka muri ubwo burere bamushinze mu mateka ya Niko onu nico ambasaderi cyambaye.
gamaliere ndaruzaniye hoba byaba byarashitse ko hariho nk'igihugu baha amabanga eh, ico gihugu kika kikanka kuyarangura yego byarashikiye uburundi muri eyasi ndabyibuka mu byibuka byarashikiza amabishika kandi ibyo nabyo ntibitumwa n'uko bimunaniye bituma n'uko kumbura abona ingorane afite zitomworohera kugira ngo ibyo bintu barabyankanye ego be- namwe ambasaderi Fred Ngoga gateretse ku ci- mu kanya gato cyane gose ku cimiro ca Isa Prosper avuga ko Uburundi bukwiye ku- kwitaho cyane ibikorwa vy'iterambere eka bukuzuriza abanyagihugu kugira ngo no mu myaka iri imbere bizogenwe mu bibanza bikomakomeye nk'ivyo ibindi bibanza bikomakomeye Eh, ndashyigikiye cyane rwose ibyo ambasaderi gamarere yavuze n'uyu n'uyu munyagihugu kuko gukomera k'uburundi nta- nta handi buva bu- buzova iyo twebwe iwacu mu gihugu naho nyine turiko twiteza imbere kandi turiko turashyira imbere eh, gukuri- gukura abenegihugu mu bukene hanyuma ambasaderi gamarere yavuze ikintu gihambaye cyane rwose nibyo eh, yavuze yuko ikintu gihambaye no guterera ibyiyumviro umukuru w'igihugu cacu kugira ngo tumufashe mu banga rimwe Ah, inkuru nziza ni uko a- arumviriza kandi ara- aranabaza Eh, nk'ubu nk'igihe twaheruka Addis Abeba ya- yaradukuje n'abarundi turayaga ni ukumuterera rero ibyiyumviro kandi bwacu twarambwiye ko ariho tuzaba turigira tumushigikire ikindi gikomakomeye ni uko aronka abamufasha muri aya mabanga mashasha urabona afite amabanga atari makeya ari gutwara igihugu cyacu cy'uburundi muri aya mabanga ya- ya- ba- ba- bamwijeje kugarukana umu- amahoro muri kongo si ikintu coroshe urumva rero azokenera cyane rwose yuko abarundi uretse abarundi ko tumufasha muga n'abanyamahanga bakamufasha kuko si ikibazo coroshe na gatoyi mugabo gushika ubu icyo tubona ni uko ariko aragerageza a- a- ata- ataho ahengamiye kugira ngo ashobore kuraba ukuntu yofasha mu gukemura ikibazo kiri muri kongo muri make ko ari ikibazo ki- kigoye ikintu cyiza nobabwira ni uko nk'ubu urabye muri kongo muri Sud Kivu aho, aho ingabo z'u Burundi zimaze kugera zarashoboye guhuza abenegihugu ba hariya muri za minembwe n'ahandi hose ubundi harasa no kumenya ariko haraza umutekano aho bikigoranye ni muri za masisi na rucuru naho nyene bariko bararaba eh, ukuntu bogikemura icyo kibazo nyine nkaba nihenze umukuru w'igihugu cy'uburundi uno munsi ya- ya- yashitse kinshasa muri Yego.
kongo niyari eh, u- u- niyo ari urumva rero hariho amaeforo menshi cyane gusa nk'uko- nk'uko ambasaderi gamari yariko abivuga mugabo igihambaye ni uko ntitubibone gusa ngo ni akazi kiwe uko ibyo akora byose bi- byitirirwa abarundi no- natwe tubishiremo inguvu turabikunze kumuterera ivyiyumviro n'ukuntu twoshobora gufasha murakoze murakoze muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na tuyishemeze antoine muraho antoine Alo, muraho mahoro.
amahoro muri higa antoine Muraho, yego amahoro.
ndumva telefone ya tuyishemeze isa ni ihagaze mu kanya ira isa n'ivuye ku murongo ariko mu kanya nibaza ko tuhava tumurondera nashaka rero tu fred ngo gatworotse kuri mwebwe muravuze ati amabanga yajejwe burundi n'amabanga n'abarundi bakwiye gufashamwo eh, eka ntikibe ikibazo cy'umukuru w'igihugu wenyene ku bwanyu abarundi bokora iki bokorohereza gute muri ayo mabanga nk'icya mbere na mbere notangura eh, abarundi kwanza no kubanza kumenya ayo mabanga yariyo kuko barabyumva mugabo nti- ntibamenye kwanza ica- ivyo- ivyo ajejwe ico ni ca mbere ira kabiri eh, sinzi ko mwabonye yuko bamu- bamunomye no kuba champion wa- wa- wa- w'ugwaruka muri afurika ni ukuvuga ko mu minsi iza hazohari umwaka wose hazokwama habera inama ya- y'urwaruka muri afurika kugira ngo barabe ukuntu boteza urwaruka imbere umugabo nk'uyu mwaka turiko turaraba ibyo bita zone de libre change eh, ihambaye ni ukuraba nk'ivyiyumviro abantu botera kugira ngo eh, nk'urwaruka rwo muri afurika rusho- rushobore- rushobore guprofita y'iyo zone de libre change hanyuma mugabo be- be- ivyiyumviro vyinshi bikaza bivuye iburundi kubera niho ba- bamugize umushampi Eh, ibi- si ibyo gusa hariho n'ibindi byinshi eh, eh, nibaza yuko two- tworaba nko muri east african community umuntu akaraba nki- nk'ibindi uretse ikibazo c'umutekano muri congo coco co kirafise abakijejwe muga hariho n'ibindi eh, vya libre circulation de personnes et de biens sinzi uko babivuga mu kirundi Eh, bihambaye ubu- kugira ngo Eh, abara- urujya n'uruza.
aba- urujya n'uruza rw'abantu baba mu bihugu bihana imbere n'uburundi Exa- eh, i- i- ikintu cyiza twovuga ubu unye ni uko urabye nk'imipaka yose burundu ubundi iruguruye nta ubundi nta mupaka n'umwe wu- wugaye ni ukuvuga rero ko urujya n'uruza n'urudandazwa cyane rwose rugakomera nawe tuba turiko turatera intege eh, no gushyigikira eh, eh, umukuru w'igihugu reka dusubire tugerageze duhe ijambo tuyishemeze antoine nibaza ko yagarutse ku murongo muri aho antoine ariko turumvikana ndabumva hama eh, duga ku ijambo ikibazo cy'iyumviro wenda antwane ngozi rusiga ndateye igiteka umukuru w'igihugu kuba yara- yararose ibyo iyo ntsinzi yo kurongora ibyo bihugu ndumva ah, antoine telefone yo itoroshe reka tugaruke kuri mwebwe ah, ambasaderi gemaliere ndabuzaniye mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose ikibazo kivuga ko ah, ayo mabanga burundi bwaronse eh, cane cane musaba abarundi kutaguma batera amashurwe gusa ahubwo batange n'impanuro eka buzurize umukuru w'igihugu murashaka kutubwira mukatubwira mu majambo atomoye ikintu nk'abantu cane cane nk'abahanuzi bokora kugira ngo eh, ayo mabanga yose uburundi bwajejwe agende neza ndabizi mu gihugu mugabo mu byo yashinzwe bahaye abahanuzi tuvuge nk'izi kongo mu minsi iheze ba- yatubwiye wenyine avuye muri oyuwa yuko ba- bamubajije igituma ingingo zifatwa zidakurikizwa hama abanyagihugu bagashinga aba- abenegihu- aba- abakuru b'ibihugu bagashinga yuko mu minsi iza ariwe yotumira amakomisiyo yose yashinzwe ishyirwa mu ngiro z'izo ngingo zagiye zirafatwa uhera Rwanda Nairobi n'ahandi akabahamagara i Burundi na MONUSCO irimwo kugira baje hamwe ari abarongowe canke aba aba inovuga ko abarongoye mugambi bazo bakoranya kugira ngo bashire hamwe ivyiyumviro vyotuma izo ngingo zishirwa mu ngiro vubane kandi neza n'iteka rihambaye bamuteye ariko mu gihugu azokenera ko bamufasha gusumba uko bahora abantu bakaraba ibiriho bakaraba abantu bazoza bakamenya ingene barongora izo nama kugira umukuru w'igihugu wacu abo bantu batoye ibi- batoye neza inyinshi y'icyo kibazo cy'ubutuma c'amahoro muri bongo bizoba iteka ryiwe abarundi rero nta gutera amashurwe gusa canke bahagira ngo turatsinze ni ukumufasha gutsinda ivyo kugira amahoro aboneke abantu bomve nko baronse umurongozi arongoye igihugu nawe yabarongoye neza muri izo nama abarundi rero ntibamutere amashurwe gusa nibashimike bamufashe nawe arondera bamufasha batari bake nivyo ambasaderi gateretse yavuze n'amabanga mashasha ahambaye nico twokwitwararika abarundi ubwa mbere hari naho n'ibiti boye iwacu ko mu karere ka ka- ka- ko ko mu buseruko uburundi turimwo u rwanda rurimwo amahoro abonetse i kongo azoboneka kubure n'iwacu n'ahandi mu bindi bihugu ivyo nivyo nibaza yuko aronse iteka rihambaye n'umuzigo rero ukomeye yuko ategerezwa gushikana neza igikorwa amutumye dukeneye kumufasha akeneye kurondera abafasha bakora ivyo nivyo nagomba kuvuga cyane cyane mu zindi nama naho muri onu nibaza yuko barafise uburyo bakora baturusha hariya nibaza ko ambasaderi akorera mu bandi kandi arabishoboye yazobikora M- murakoze ambasaderi reka duhe ijambo kandi ubundi munywanyi w'iradiyo hejuru ry'amerika iri maso samuela muri aho turakumva turakumva muri hega samuela turi mu rwanda mu karere ka kayonza intara y'iburasirazuba murenge wa mukarangi ni vyiza cane rwose murafise ikibazo murafise iciyumviro twatumiye abashinga ntaye babiri bakoze muri onu na bakora muri oyuwa eka n'abakoze muri onu duga ku ijambo ikibazo c'iyumviro Eh, ikibazo cyangwa se igitekerezo eh, nagira ngo mbabaze icyo nta buryo mwadushyiriyeho ni nko kubabaza deni nk'ijwi ry'amerika ababaza nkanjye samweri yo ku giti cyanjye urabona abantu twese ntabwo twebwe twese tuzi ikirundi kandi twese ntabwo ariko iyo mwanditse mu kinyarwanda abarundi nabo basobanukirwa twe nta kuntu twe mwadufasha mukaba mwandika mu ndimi ebyiri twe tubasha kwisobanukirwa gusobanukirwamo kuko nkanjye rwose na petite nimero kugira ngo mbashe gutanga igitekerezo cyo kuba mwadushyiramo indimi ebyiri mukandika mu ndimi ebyiri ikinyarwanda n'ikirindi kuko twebwe hasi hari n'ibyo muvuga ngo ni ikibanza twebwe ikibanza tugito ariko gusobanukirwamo gusa abo twebwe dusobanukiwe gusa nari ntabwo mwadufasha ibyo nasabaga bane bagenzi banjye kuri facebook bari basabye ngo twabivugaho tukabibaba basaba murakoze icyo ni ikibazo tuzoshikiriza mugabo akenshi nuko ikirundi n'ikinyarwanda usanga ari indimi zisa n'izisa cyane rwose ugasanga akenshi na kenshi rero usomye ururimi rumwe arumva urundi naho haba hariho udasa mu byerekeye nk'ukuntu amajambo akoreshwa ibyo twita gramere n'amajambo ku bwayo usanga akenshi na kenshi ari amajambo umuntu ashobora kumva ariko icyo kibazo nk'uko mubisabye tuzogishikiriza hari ikindi kibazo mufite oya nta kindi ntabwo n'ibyo mwasize nabisobanukira kuko ntabwo nanditse mu kinini cyane ntabwo nakizimba ntabwo natanga igitekerezo ariko murakoze n'ubutaha ntatanga igitekerezo murakoze iri maso samuhera reka tugaruke kuri mwebwe ambasaderi fayida ngoga gateretse mwavuze eh, uruhara rw'uburundi eh, mu kurondera amahoro muri kongo mwavuze ahantu abasirikare b'uburundi bari hamaze kuboneka nk'agahengwe eh, mu- ndazi ko mukurikirana ivyo bibazo vy'umutekano muri Kongo Eh, mwotubwira ikintu ah, abarundi bobo bakoze kuko turazi ko hariho ah, inteko zitandukanye ziri muri ako gace mu buseruko bwa Kongo ariko amakuru turonka nuko ingwano ibandanya cane cane hagati y'umurwi M23 n'ingabo za leta ya Kongo Ah, uburundi bwakoze iki kugira ngo nk'uko mwabitubwiye bugarukane agahengwe aho ikibanza mu kibanza bwarungitswemo Aba- abarundi ba- ni- icambere na- novuga nuko ikibazo ntikirakemurwa cane ntikirakemurwa rwose mugabo haragahengwe mugabo ico abarundi bakoze bagishika mu- ajya mu misozi ya minembwe n'ahandi hose nuko babanje kuganira na- na- na- n'abantu bahaba bavuganye n'aba- n'abanyamurenge ababembe abavira aba- a- urumva amoko yose ari hariya barabahuza baragerageza kubahuza barababwira ati yuko baje bashaka amahoro ataho baje ba- bahengamye hanyuma kandi ibyo ni ibintu abarundi bamenyereye no gukora no- n'igihe bari muri- muri somaliya n'ibyo bakora naho nyene no muri eh, muri south africa aho aho bari kenshi eh, uko bakora nuko haku- hakuca baja mu bintu vyi- vy'ingwano kenshi babanza guhura n'abenegihugu bava aho hantu bakumviza amatata ahari bagerageza kubahuza nivyo rero nibaza ko bikubera abo ubunye kandi turabona ko intambwe ishimishije eh, tugeze ko eh, n'uno munsi twame tubona amakuru atubwira yuko mu minembwe abanya- abenegihugu na leta ba- basuye kuyaga eh, yego ibibazo biracyahari mugabo hariho intambwe iguma iguma itera imbere kandi tura- umundi wese yobyishimira ambasaderi eh, gamaliere ndaruzaniye namwe kuri ico kibazo nyene c'umutekano muri kongo n'uruhara urundi rushobora kuba ruzogira kugira ngo umutekano ugaruke mura- muri iyo ntara ibintu mubona vyihutirwa abategetsi bokora cane cane eh, ku giti c'urongoye ishyirahamwe yase inisiyative canke imigambi yofatwa kugira ngo amahoro aramaze yagaruka mu buseruko bwa kongo ni nkibi Eh, nagira kumbure nsubire inyuma mbaze kuko ibyo umukuru w'igihugu ashinzwe muri eyase biranditse mu makomunike yabaye uhera rwanda na addis abeba kera muri nairobi i bujumbura abakuru b'ibihugu barakoraniye harabakomunike mu nyuma abarongoye inzego z'igisirikare b'ibyo bihugu bose baratumye abashefu d'etamajoro babo n'abakozi babo babaherekeje bagira inama i burundi nyene barashikiriza ico bifuza ko kizoshirwa mu ngiro turamushimiye mugenzi wacu frederic nkurikije n'abatumire bitabiriye ikiganiro cyacu dusangira ijambo uyu munsi namwe nshuti mwatwumvise aho muri hose nongeye kubashimira